iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije aho muri hose nongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu abanyarwanda barebe bavuge bati ubwami bwagize akamaro kabwo ariko hari uwabivugurura ushobora kututira repubulika kubera ko muri repubulika nta kintu cyo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro kiraboneka uwo ni petero sekamana umwe mu bantu banonosoye amateka y'u rwanda kandi bakurikiraniye hafi ubuzima bw'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa avuga ku ruhare rw'ubwami ku rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibiganiro bihuza abarundi niyerekeye ikinogo cyahambwemo abantu icyarimwe giherutse kuboneka ku mutumba gasenyi muri komine rusaka y'intara ya mwaro mu burundi turazigarukaho mu kanya ni nyuma y'amakuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu rosine munezero rosine waramutse neza mwaramutse mwaramutse eugenie mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya sudani y'ubumanuko aho umuvugizi w'igisirikare cya leta ya sudani y'ubumanuko yatumye urutoke ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza na norvege ko byakoze inama mu mpisho biri kumwe n'abarongozi b'imigwi y'abagwanyi itavuga rumwe n'ubutegetsi irongowe na Riek Machar i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya Colonel Santo Dominique Cole avugira igisirikare ca Sudani y'ubumanuko yagirije ivyo bihugu ko ari bitatu mu kiganiro yahaba amenyesha makuru kuri uyu wa kane ijuba muri Sudani y'ubumanuko ubwongereza bwamiriye kuri ivyo birego mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa kane n'ubuserukira ijuba departema ya amerika ikaba itagi, itaragira icivuze kuri ivyo birego cole yatangaje ko muri iyo nama hapfunditswe ko bokorera ku bibazo bijanye n'ubutunzi vyugarije sudani y'umanuko kugira vyerekana ingaruka kuri politike y'ico gihugu avuga kandi ko ivyo bihugu vyemereye amafaranga atari make abasirikare bayoboka perezida salva kiir kugira bamuva inyuma Colonel Cole yatangaje ko atakizohindura President Kiir atari abanyagihugu muri ico kiganiro yahaye abamenyesha makuru Colonel Cole avugira igisirikare ca Sudani y'umanuko yemeje kandi ko iyo inama ikurikira y'ivyo bihugu uko ari bitatu Ubwongereza Norvege na Leta z'Ubumwe za Amerika itekanijwe kuba ku itariki ya mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi z'uku kwezi kwa mbere i new york hano muri amerika yamara ntiyatangaje aho yakuye ayo makuru perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yahaye umudari icegera ciwe joe biden kuri uyu wa kane umudari w'ubwigenge hari mu birori byo gusezerana byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu ivyo birori vyitabiriwe n'abamenyeshamakuru batari bake kuronka uwo mudari vyabaye ibitari vyitezwe na joe biden perezida obama yakeje icegera ciwe ku vyo yakoreye igihugu haraheze imyaka itari mike mu kuvuga ko ivyo yakoze bizohora vyibukwa n'urunganwe ubwo mu myaka iri imbere mu ijambo yashikirije ryo gushima joe biden yashimiye umuryango wiwe yongera keza perezida obama ku bikorwa yaranguye biden yashimagije perezida obama ku butwari yagaragaje avuga ko atamukuru w'igihugu yigeze abona afise ingabire nk'iziwe joe biden yaheraheje avuga ko mu byo azohora yibuka harimo ko yakoranye n'umugabo adasanzwe yakoreye igihugu ibidasanzwe abategetsi mu gisirikare cya amerika basohoye icyegeranyo kuri uyu wa gatatu ku bijyanye n'ibitero byakozwe mu buraruko bwa afghanistan mu kwezi kwa cumi na rimwe k'umwaka uheze ivyo bitero vyahitanye abanyagihugu bashika kuri mirongo itatu na batatu n'abandi mirongo ibiri n'indwi bakomeretse bikaba vyakozwe n'imigwi itandukanye y'abagwanyi irongowe n'abatalibani ivyo bitero vyari bigamije kwigarurira igisagara ca kunduz nk'uko bivugwa n'abategetsi mu gisirikare ca afghanistan hamwe na amerika bivugwa ko abo bagwanyi bari biteguriye ico gitero bari mu mugwi w'abagwanyi bake yamara ko bahavuye bagwa mu masasu menshi aturutse mu mihana y'abanyagihugu icyo cyegeranyo giheraheza kivuga ko abasirikare ba amerika bahavuye bivuna mu kwikingira bakoresheje amategeko yose ya politiki ashoboka igisirikare cya amerika gitangaza ko kidategekanya kurihindisha y'akababaro imiryango yaguye muri icyo gitero nk'uko cyari gisanzwe kibikora leta zunze ubumwe za amerika yagirije igihugu cy'ubushinwa kuri uyu wa kane ko cyagurishije ku isoko mpuzamakungu ubutare bwa aluminium ku giciro gito cyane ibyatesheje agaciro ubutare bugurishwa na amerika ibyo byashyikirijwe n'ibiro bya perezida obama mu gihe biri mu ibisikanya na donald trump agiye kuramutswa igihugu perezida obama yatangaje ko yashikirije ibirego byiwe ku bushinwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji perezida obama avuga kandi ko urudandaza nk'urwo rwatesheje agaciro amahinguriro ya amerika rwongera rutera umusesekara w'ubwo butare ku isoko mpuzamakungu michael froman aserukira urudandazwa muri amerika amenyesha ko ibiro bya perezida obama byitwariye ubushinwa ku madosiye ashika kuri cumi n'atandatu froman avuga ko atazi uburyo leta ya trump izo kwigenza ku bijyanye n'impari ziri hagati ya amerika n'ubushinwa ni mu gihe trump mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu yaneguye cyane amasezerano y'urudandaza ya amerika mu kuvuga ko ayo masezerano ari mu bibazo bikomeye inama nshingamateka y'igihugu cya nigeria itegerezwa kwiga ku kibazo kijyanye no guha ubuhungiro perezida w'igihugu cya gambia ya jame emmanuel isa orker jeve ayoboye umugwi ugejwa iby'amategeko n'ubudandaji mu nama nshingamateka avuga ko abashingamateka bafiswe ku rutonde icyo kibazo bivuye ku mugambi wo gutorera inyishu ibibazo bya politike biri muri gambia muri iki gihe perezida yaya jame yatsinzwe mu matora yabaye ku itariki imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara inyuma y'aho akaba yarahakanye ibyavuye mu matora yaya jame ashaka kwitura amasentare ku byavuye muri ayo matora
urakoze rosine munezero nshuti rero ayo namwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi ubu murumva radijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wawawa akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi abagabo babiri bavuka mu ntara ya rutana muri komine ya bukemba bashinjwa ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no kugira iterabwoba ku bantu urukiko rukuru rw'igihugu rwo muri iyo ntara ya rutana rwabagize abere ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite yishatse Bizindaji Philippe na Himana ni keza bambitswe izina na sentare nkuru y'igihugu kuko intara ya Rutana mu ntara y'Icese yashashwe ikibiriraho igenekezo rya kabiri ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nk'uko tubisoma mu rupapuro rwo kumenyekanisha urubanza sentare nkuru y'igihugu kuko iri intara ya Rutana yahaye ababuranyi yamara kubw'amakuru dukura ku mushingwamanza wabo kuva ico gihe gushika no mango ababuranira bacafungiwe mw'ibero rikuru riri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Bizimana Adislasi abona ko amategeko ariko arahonyangwa sentare irabica hirya no hino irabambika izera ariko gushika n'ubu bakaba batarava mu munyororo ku itegeko ry'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya rutana ni ukuvuga rero ku bwacu turabona neza ko umushikirizamanza wa repubulika mu rutana atakurikije ingingo y'amajana abiri na gatatu naho biri uko ku rupapuro rwo kumenyekanisha urubanza sentare nkuru y'igihugu ikuka intara ya rutana yahaye ababuranyi harimwo agace kavuga ko ushaka kunguruza urwo rubanza azobikora hagati y'ikiringo kiva ku itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere gushika itariki imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo ndagano irenze sentare imenyesha yuko urwo rubanza ruzoba rwemejwe ubutagisubirwamwo ariko rero umushingwamanza wabizinda Ndavyi Philippe Nahimana Nikeze avuga yuko iryo sango ritangwa ku manza zisanzwe nayo ku manza zikibiriraho ibiringo bitangwa byo kunguruza biba bito ni imanza zikibiriraho zizakuburanishwa binyaruka kugira ngo uhere n'ingoga mu minsi itanu bateza kuba bunguruje mu minsi cumi n'itanu isentare y'ingururu ziteza kuba yatanze ingingo ni ukuvuga rero ko ari ibintu biteza kuba binyaruka mugabo gushika n'ubu ntituzi iyo nimero y'urwo rubanza muri kurudaperi bururi ateza kugira mu minsi itanu ikurikira aho basomeye urubanza nimba atarabigira rero twizere ko atazoba kibigira iminsi iramurenganya yunguruje naho tuguma dusaba ko ingingo y'amajana abiri na gatatu ikurikizwa baburane bidegembye iyo ngingo y'amajana abiri na gatatu iri mu gitabo cerekana ingene imazi iburanishwa nayo ivuga ko iyo umuntu yambitswe izera n'ubutungane atasohoka ibohero maze akidegembya kandi ko naho urubanza agoba agungurujwe aheza akaburana yidegembya kuva ku mushikirizamanza mukuru wa repubulika akukira sentare nkuru ya Rutana Bigirimana Ferdinand gushika ku mushikirizamanza mukuru ya Republika akukira sentare nkuru isubiramwo imanza ifite icicaro mu ntara ya Bururi Emmanuel Iradukunda bose tubabajije igumizwa mu munyororo y'abagabo babiri kandi barambitswe izera n'ubutungane nta rumwe yashimye ku gice bivuze ko bose baturungitse ku muvugizi wa parike Agnes Bangiricenge avugira urwo rwego ntitwashoboye kumuronka amanimero yiwe dufise akoresha nta nimwe yacamwo zari zizimije abo bagabo bafunzwe bompi bakora mu ihinguro ry'isukari sosimo riri mu ntara rutana ahitwa igihofi muri komine ya bukemba bafashwe ngenekeje mirongo ine n'umunani ukwezi kw'icumi na kabiri igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi petero nkurunziza yari kwagira ibikorane bisozera umwaka muri iyo ntara umwe muri abo bagabo babiri yagizwe icaha co gutyoza umukuru w'igihugu gihanishwa ingingo y'amajana atatu na mirongo irindwi n'icenda yo mu gitabo mpanavyaha uwundi nawe yagirizwa ugukangisha abandi nabi ishobora kubashikira iyo nayo ikabahanishwa ingingo y'amajana mirongo irindwi n'indwi yo mu gitabo mpanavyaha ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika urakoze fidelite ishatse kuri iyi nkuru turacyari mu burundi umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu burundi cvr usaba ko ikinogo cyahambwemo abantu icyarimwe giherutse kuboneka ku mutumba wa gasenyi muri komine rusaka y'intara ya mwaro cyanindwa ibyo byashyikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo murwi wigereye kuri uyu wa gatatu muri zone makamba ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanga kuva ico kinogo catowemwo ibisigariro vy'abantu ku mutumba gasenyi hafi y'ibiro vya zone makamba kigaragaye bamwe n'abandi bibaza abagihambwemwo abanyagihugu bo muri ako karere k'intara ya mwaro bamwe bati ivyo tuzi tuzobibwira umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi severe niwaza kutubaza abandi babonye kandi bibuka ivyabashikiye bararya umutima amenyo bakavuga bibaza ko ico kinogo catowe hafi y'ibiro vya zone makamba coba kirimwo ababo batamenye irengero ryabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri daridari gaburiyeri avuga ko ico gihe yabuze abaryango batari bake twababwiye tuti bapfuye irindwi na kabiri irindwi na kabiri rero nticyane basigurira tubasigura tuti yewe harimwo benshi ba data na ba data wacu n'abakurwanya hari umwe w'umudiregiteri hari n'undi w'umuganga abo bose ntibagarutse na jewe ku bisanzwe mu kugira ngira imana imana niyo yankingiye ndabatoroka naje mba njyamye hamwe nabo indabatoroka cyamuhungira ibujumbu banyorohe Selvato nabo nyene nuwo ku mutumba gasenyi avuga ko mu gihe mukima 1972 yabuze abantu nabo nyene yibaza ko abiwe boba bahambwa ikivunga mu kinogo rusangi aho kwishuri ku mutumba nta muhutu numwe yasigaye kuri iyo shuri twaratashe benshi imbere tugowe kuko tuzi neza yuko twabuze aho twiga hanyuma rero ico gihe rero n'abagamba n'abagamba baviyo baratumiwe baramanukana imigano kuza kwica abahutu bino baraja no mu kirimiro nkabeje imbere abisaswe bamatwe n'imigari ivuye aho mu mugamba baca bapakuye mu muduga ku vyaha naho ngira ngo tubiravye ngira ngo ndetse mu babanyi na jewe ndafiseho babiri ngaha bakugwanje ndafiseho na data bukwe ngaha nta bantu benshi nta muntu zina muhutu utahunze ahasigaye abantu bake aho rero mu kubica muga bahera ku muntu wabona neza yuko yifise afise n'ico baca banyaga kuko urumva uri umwarimu bakagutwara canke uri umuntu atunze baca bagutwarana n'ibyo utunze uwo munyagihugu yibuka ivyabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri asaba leta y'u Burundi gufubana iteka bapfuye ico gihe bagahambwa mu kivunga ikindi asaba n'ishumbusho ku miryango yabuze umukuru wa zone makamba yemeza ko mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri no mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hari abantu bazimanganye muri ako karere ka komine rusaka mpawe nayo atanaze yemeza ko muri ico kinogo giherutse gutorwa hafi y'ibiro vya zone makamba ari naho se yagarukiye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri acitse ku icumu ngaha mu bisanzwe iki kinogo ni gitonya mu biri ngaha je papa yagarukiye ngaha agarukira aha kuho n'umuntu yigeze kugabira inka ntawe mvuga izina igihe nishagira tuzomuvuga niwe yamukuyeho aramubwira ati wowe ntuwo kwa kanabe atego genda rero wewe tuzogutumako mugara abona ko abo vyari kumwe bamaze gupfa mbere bari bamaze kumukubita n'ubuhiri bumwe barumviriza bibaza ngo kubise umutwe basanga bakubise ku gitugu niho rero yaca nyamuntu agira ati mbesha wiwaje ngaha kubera iki kubera boroza avuga ati uranyishe nakawe kandi twarakugabiye inka hama rero acaramukurayo acarataha umukuru wa zone makamba yemeza kandi ko mu duce dutandukanye tw'intara ya mwaro hari n'ibindi binogo vyatawemwo abantu mu kivunga mu bwicanyi bwabaye mu myaka iheze rero ikinogo si iki gusa hariya muntu uzeya kiriyo kininiya cane cavuyemwo ubudongo bwiriya yahora ari sentare kinini cane dongo caruze gushikaho baca bahindurira ngaha amatwa dusumira turumva ikinogo kiri gisozi ahantu igitara aho bahajanwa bo muri iriya micungararo hanyuma ni umusozi nyamiyaga agacibira igitara hanyuma hariho n'ikindi kinogo kiri muri gisozi ahantu kuri komisariya imwaro hajya mu gatare mbere komisariya ikihaza bavanze igipolisi bava- bavanze inzego z'umutekano muri demirisenge hari hakiriho ubuhanga bagiye kuhaba rero barabuhamvye basubira kubanga mugabo hari ikinogo kuko abo muri kariya karere bava isaswe ngo abava mu kibogoye abava za rutyazo abava ajya imwaro bose baja mu gatare nta n'umwe yagaruka nivyo batubwira abavyeyi bacu ishyirahamwe amepesi igira ubuntu rihurikiyemo abacitse ku icumu ritangazwa n'ingene umurwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi atagikorwa kiboneka urakora imyaka ibiri iraheze ushizweho aroyizi batungwa nawe urongoye asaba uwo murwi gukora ibishoboka kugira urangure ivyo washinzwe umunyamabanga mukuru w'uwo murwi umupfasoni clotilde niragira yarishikiye muri zone makamba kuri uyu wa gatatu yasabye ko ico kinogo cokingirwa nta byinshi yashimye kubwira abamenyesha makuru atari uguhumuriza no gusaba ko ivyabaye mu myaka iheze bitosubira icyatuzanye ngaha no kubibona tukabiraba hanyuma tukagerageza gukingira abacu bahambwe ngaha hanyuma rero tukazogerageza kubahambana iteka kuko ari bene wacu by'ukuri bahahambwe ikintu gikomeye muri ibyo byose ni uko umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ugiye kugerageza kandi noneho n'icyo gikorwa wasabwe gukora gukorana n'abarundi bene wacu gukorana n'abajeje intwaro gukorana n'abajeje umutekano gukorana namwe nyine abamenyeshamakuru gukorana n'abarundi bose eh, kugira ngo ibi biri ngaha bibabaje cyane ntibize bisubire ibisigarira vy'abantu indwi nivyo vyatangajwe ku mugaragaro ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu ko vyazuwe muri ico kinogo kiri hafi y'ahari ko hubakwa ishure ry'imyuga hafi y'ibiro vya zone makamba ya komine rusaka intara ya mwaro evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste nzi ko banyanka urakoze kuri iyi nkuru nyuma y'uko umuhuza mu bibazo by'abarundi benjamin mukapa atangaje ko yongeye gutumiza ibiganiro n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta babarizwa hanze y'igihugu umuyobozi w'ishyaka cdp akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro senarede aniseti niyo nkuru yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko ishyaka rye ritazajya muri uwo mubonano ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu oriane itangishaka ego ubutumwa bwa eh, benjamin mukapa asanzwe ari umuhuza eh, w'abarundi mu matati barimwo eh, twaraburonse eh, kuri iyi tariki icenda z'uku kwezi eh, hanyuma ariko eh, kubera eh, impamvu eh, zivuye ku kuntu yitwaye eh, muri uku- muri aka kazi kiwe k'ubuhuza no ku mpamvu eh, zivuye ku ku runani sinarede ruta- rutakimwemera natwe tukaba turi muri ubwo runani ubwo ubwo butumwa bwiwe bwo kuri uyu wa mbere itariki cumi na zitandatu twebwe ntituzobwitaba benjamin mukapa yamenyesheje yuko ibi biganiro yizera ko bizogira icyo bivuyemwo mu mezi make mu kwezi kwa gatandatu yifuza ko hoba haratorewe inyishu ku bibazo by'uburundi mubona amaherezo azoba arayahe Eh, icya mbere novuga ni uko mukapa eh, atacumva ikibazo c'uburundi kuko uko twebwe tucumva abantu batavuga rumwe na leta eh, canke imigambwe itavuga rumwe na leta y'uburundi eh, twagiriza inkuru nziza y'uko yahonyanze ibwirizwa shingiro y'uko yahonyanze amasezerano y'iyarusha ariko mukapa ku itariki icenda z'ukwa cumi na kabiri eh, k'umwaka uheze yemeza ko inkuru nziza yahagiye adahonyanze amategeko yemeza yuko ikiringo ca gatatu inkuru nziza kitahonyanze amategeko mukapa akongeza akemeza ko inkuru nziza afise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro atabanje eh, kubaza abarundi bose akabigira uko ashaka kandi mukapa akabo- akavyemeza ivyo rero bitwe- bitwereka ko yuko benjamin mukapa asigaye ahengamye asigaye ahengamiye intwaro y'ubujumbura ubwo ntacumva ikibazo c'uburundi aho kiri kuri icyo kibazo nyine cy'uko mubona yuko benjamin mukapa ashobora kuba ahengamye none ku bijyanye n'ubwicanyi umutekano ugenda uhungabana mu gihugu mubona ikibazo cy'umutekano cyotorega umuti gute twebwe kuva na kare kuva kera narindi kuva nkuru nziza agitangura guhonyanga amabwirizwa agenga uburundi twaguma tuvuga tuti nyabuna nyabuna eh, nkuru nziza n'intwaro yiwe nibaze bavugane n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo bihanze uburundi kugira ngo uburundi bwogorore nkuru nziza niwe yanse ko tuganira twebwe rero abatavuga rumwe na leta si twe twose guhanira na nkuru nziza n'ubu ntitwanka twanka yuko tujya kuganira na ba nkuru nziza babiri ni ukuvuga intwara nkuru nziza isanzwe ihari n'uwuje guha intigi nkuru nziza benjamin mukapa yemeza ibya nkuru nziza byose yuko biri mu mategeko kandi twebwe tutabyemera ubwo rero hari nkuru nziza n'uwundi aje kumuha inguvu uwo muntu aje kumuha inguvu rero ahave turonke umuntu aje hagati icyo kibazo nari mbajije cyerekeye umutekano kuri mwebwe ni bande bawuhungabanya bariko bagira ibitero hirya no hino twumva mu gihugu kuri mwe ni bande bagira ivyo bitero vyoterwa umuti gute Eh, jewe ivyo bitero muvuga sindavyumva nta eh, hariho abantu ba- bamaze iminsi eh, bakugwa mu mu mazu yabo abantu bishwe kandi amatohoza yabaye yose eh, akozwe n'amashyirahamwe yigenga arerekana yuko abapolisi mu n'imbonerakure nibo badomwa k'urutoki yuko bari muri ivyo bintu abo nabo baba- boba batera narigeze kumva yuko habateye ubucankuzo ariko muri ino minsi nta bantu batera njumva numva gusa abantu bishwe n'inzego zu- z'igihugu mushingantahe anise niyo nkuru arongoye umugambwe cdp murakoze e namwe murakoze mugire umunsi mwiza urakoze oriane itanga ishaka ku makuru yerekeye u rwanda umugogo w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa ejo bundi ku cyumweru imwima ya nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mbere y'uko uyu mwami atabarizwa uwahoze ari umujyanama mukuru we boniface benzinge ku wa mbere w'iki cyumweru yatangaje ko inama nkuru y'abiru yimitse undi mwami yuhi wa gatandatu emmanuel bushayija gusa iyimikwa rye ryazamuye ibibazo byinshi birimo kumenya niba ubwami ari kamara ku banyarwanda mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umwe mu bantu banonosoye amateka y'u rwanda kandi bakurikiraniye hafi ubuzima bwa kigeli wa gatanu ndahindurwa bwana petero sekamana aravuga uko abona itanga n'iyimikwa ry'umwami umwami baravuga ngo yatanze kubera ko aba yatanze ingoma none ubu ngubu iyo umuntu areba ukuntu ibintu byifashe urebye umwami kigeri eh, yatanze ingoma ubu hari undi mwami wimitswe uriya yuhi wa gatandatu eh, bushayija ariko ukumva ko hari inkuru zivuga ko bashobora no kuzimika undi mwami urumva rero ko umwami kigeri ni nk'aho yatanze akongera agatanga we agiye gutanga inshuro ebyiri ibintu bitigeze bibaho mu rwanda ahubwo se muvuze gutanga ingoma ese ubundi ni ibintu byumvikana Eh, ni ibintu byum- ni ibintu byumvikana kubera ko yimiye mu rwanda ubundi ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi ariko bita ukwakira muri mirongo itanu n'icyenda ubwo yari amaze amezi angahe yimye yarahiriye imbere y'inama y'igihugu kandi n'imbere y'uwari uhagarariye ubukoroni jean paul harwa arahirira kuzaba umwami ugendera ku itegeko nshinga ku buryo rero ni umwami wuzuye mu gihe rero atanze yaratanze koko uko yari afite ingoma yari yemewe nubwo bamukuyeho ariko yari umwami wemewe rwose ku buryo yifashe nk'umwami kugeza ku munota wa nyuma none se ko muvuga gutanga ingoma Mm.
uyu mwami mushya tuvuga eh, wimitswe yuhi wa gatandatu bushayija emanuweli murebye se ibihuko byifashe uyu mwami kigero wa gatanu ndahindurwa yatanze ari hanze y'igihugu yuhi wa gatandatu bushayija urebye sinavuga ngo ni abiru ku buryo bwa kera ku buryo bwari bi- byari bizwi si abanyarwanda twavuga ngo baramwimitse we mumufata mute ku buryo yimitswe ubundi nk'uko alegisi kagame abivuga avuga yuko abana b'umwami barwaniraga ingoma bakayirwanira rwose noneho ngo unesheje akaba ari we wimikwa ariko nanone wareba mu bintu ba- batubwiraga bavugaga ko umwana wabaga umwami n'umwana wavukanaga imbuto imbuto yarazivukanaga ku buryo rero umwami yabyaraga undi mwami ntabwo haba haramutse hagizemo ikintu cy'igitotsi kizamo noneho ingoma bakayirwanira utsinze akaba ari we ari- ari we b'umwami Eh, ubu se birumvikana.
igihe tugezemo musanga hari umwanya ubwami bufite mu rwanda ku banyarwanda ye ubwami bwari buhari noneho noneho ntibwabasha kwivugurura ngo bumere neza bumere nk'ubwami bwo mu buyapani cyangwa ubwami bwo mu bwongereza cyangwa ubwami bwo mu bubirigi urabona ababirigi nibo badutegekaga ariko baba mu- mu bwami n'ubu ngubu baracyaburimo hanyuma twebwe turahindura tu- tuva mu bwami tujya muri repubulika none abanyarwanda urebye icyiza ni ukubareka bakihitiramo kuko demokarasi niba nk'uko bivuga ihari bongere bahitemo ba- bahitemo uko icyo bashaka nta muntu ugomba gupfa kubera ibitekerezo bye bya politiki ibyo ngibyo tugomba kubyumvikanaho buri wese akajya hanze akavuga akishyira akizana akashyira ibitekerezo byo hanze abandi babishimye bakamutora nu- ibintu bikagenda gutyo n'ubwami ntawe ushaka kuza kubutsindagira ku banyarwanda ariko abanyarwanda nibitonde barebe barebe ukuntu ubwongereza butegekwa neza buriya bwami bumazemo imyaka n'akaka abo ababirigi ni uko abayapani ni uko abahorandi ni uko abadanimaki ni uko abo bose ku buryo rero umunyarwanda igihe we yari afite ubwami bwe hanyuma bu- bukavaho bukavaho urumva ko reka ibiganiro bikomeze ariko bikomeze mu mahoro ubwanyu bwana sekamana muragira muti hakenewe kamarampaka eh, ku bijyanye n'uko ubwami bwagarurwa mu rwanda bukahabwa intebe mu gihugu abanyarwanda bakahitiramo niba bifuza ubwami cyangwa se niba ntabwo bifuza abanyarwanda ni uku- ni ukubaha amahitamo bakomeze ibiganiro bakomeze barebuze bakomeze ba- barebe ubutegetsi bubamereye neza bwaba ubwami bwaba repubulika turabona ko mu bindi bihugu abami barahari barahari hariya muri uganda barahari muri za muri za south africa hari abazuru bafite umwami wabo hari na za burkina faso abamosi bafite uwitwa ngo ni amperere uwo ni umwami w'abami abanyarwanda barebe bavuge bati ubwami bwagize akamaro kabwo ariko hari uwabivugurura ushobora kututira repubulika kubera ko muri repubulika nta kintu cyo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro kiraboneka ibiganiro muvuga se byaba hagati yande nande byaba hagati y'abanyarwanda kuko urabona n'ubu ngubu hari umwami mushya umaze kwima ngo hari usanga banavuga ko hari n'undi usha- ushobora kuzimikwa bakazaba hari babiri abo banyarwanda nyine bakomeze bandikirane haziho amaradiyo nk'aya ngaya komeze tugire ibiganiro nk'ibi turimo gukora ndabashimiye cyane bwana sekamana petero tuvuganye ari inaha muri leta zunze ubumwe z'amerika ndagushimiye Etienne karekezi ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriyamiriza zivuye inyuma igitero cy'iterabwoba giherutse kugigwa hakoreshejwe imodoka mu gisagara cya yeruzalemu abasirikare bane barishwe harimwo umwe afise ubwenegihugu bwa amerika abandi cumi n'indwi barakomereka igihe ikamyo yari itwawe n'umwarabu agira iterabwoba yiroha mu mugwi w'abasirikare b'igihugu cya israel mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya yeruzalemu ku itariki umunani z'ukwezi kwa mbere abasirikare bane b'abapfasoni n'umusirikare w'umugabo umwe barapfuye buno nyene kubw'amakuru atangwa n'inteko zijejwe kwivuna abansi z'igihugu cya israel abandi basirikare babiri barakomeretse bikomeye abandi cumi na batanu barakomereka bisanzwe umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya israel benjamin netanyahu yagendeye ahabereye icyo gitero ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi avigor liberman gatoyi inyuma y'uko bibaye yatangaje ko wagize icyo gitero yari azwi mu nyuma yaho yaramenyekanye ku izina rya fadi al kanbar ava mu gice cyo hafi yaho cy'igisagara cya yeruzalemu benjamin netanyahu avuga ko bariko baragwanya karanda kandi ko bazotsinda avuga ko bazotsinda iterabwoba nk'uko batsinze ibindi bitero mu ijambo yashikirije abamenyeshamakuru inyuma y'icyo gitero umukuru w'igisagara cya yeruzalemu nil barka yatangaje ko abagira iterabwoba batagira aho bagarukira ngo bariteguriye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira bagandagura abayahudi no kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'igihugu cya israel icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika mark turner avuga ko atansiguro na ntoyi ihari ku bitero by'ubunyamaswa nk'ivyo avuga ko biyamiriza abashira imbere iterabwoba igihe icyo ari cyo cyose bakaba basaba abantu bose kurungikira ubutumwa butomoye abagira iterabwoba bw'uko iterabwoba ritazokwigira ryihanganirwa macdonald avuga ko bifatanya mu byiyumviro n'ibisabisho n'imiryango y'abasirikare bane b'abanyayisraeli bishwe mu gitero cyo ku itariki umunani z'ukwezi kwa mbere w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gisagara ca yeruzalemu
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu uwashyize hamwe ibiganiro ni fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.